muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone ni thomas kamirindi igiye kubagezaho aya makuru nk'uko mubizi ku maradiyo yanyu murakurikira ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda na fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi
turizeye ko uwo mushikirizamanza yegamiye sentare mpanabyaha mpuzamakungu azokorera ku makuru twamuhaye kuko ibiri muri icyo cyegeranyo atashingiro bifise uyu ni umushikirizamanza kizigenza wa repubulika y'u Burundi nyandwi silvestre kwiyamiriza amatohoza ya sentare mpanabyaha mpuzamakungu ku burundi kandi ni mu rwaruka mu murwa mukuru w'intara ya kirundo no mu bakenyezi mu murwa mukuru w'igihugu bujumbura amakuru aya makuru aribanda gusa kuri iki kibazo cy'amatohoza y'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga cpi mu magambo ahinnye y'igifaransa hanyuma mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu naho murahasanga amakuru n'ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika nk'uko rero twatangiye tubivuga umushikirizamanza kizigenza wa repubulika y'u Burundi nyandwi silvestre ariyamiriza amatohoza ya sentare mpanabyaha mpuzamakungu ku burundi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru uyu munsi i bujumbura yavuze ko ayo matohoza azaba aho nyanze amasezerano y'i Roma yashyizeho sentare CPI umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Yishatse yari muri iki kiganiro dore inkuru yaduhaye intandaro ya byose n'icegeranyo kivuga ihonyango ry'agaterekazina muntu mu burundi cyakozwe n'abahinga batatu mu by'agaterekazina muntu babitumwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu icyo cegeranyo cyashyizwe ahabona mu ntango z'inundwi two turasozera muri icyo cegeranyo sentare mpuzamakungu isabwa gukora vuba bwango amatohoza ku ihohoterwa ry'agaterekazina muntu mu burundi ryakozwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hatangajwe gusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu cy'u burundi petero nkurunziza kubw'umushikirizamanza kizigenza repubulika y'uburundi nyanzwi silvestre ayo amatohoza hamwe yoramuka abaye azoba ateye kubiri n'amasezerano y'i Roma ashiraho sentare mpuzamakungu mpanabyaha kugurura amatohoza ku gihugu cy'u Burundi ata amategeko vyoba bikurikije twisunze amasezerano y'i Roma ari nayo yashinze sentare mpanabyaha mpuzamakungu ayo nayo akaba ashimikiye ku ngingo ivuga ko iyo sentare idashobora guhana ivyaha bisanzwe biriko birakurikiranwa n'inzego z'ubutungane z'igihugu ivyo vyaha biba vyakorewemwo umushikirizamanza yegamiye sentare mpanavyaha mpuzamakungu ntashobora kugurura amatohoza nyezina ahandi ho yoba arenze kuri iyo ngingo ngenderwako y'amasezerano y'i Roma ivyo navyo tukabona ko vyogira ingaruka mbi kuri kazoza k'iyo sentare n'ibikorwa vyayo kuba mu cegeranyo bakoze abahinga bawe ni mu by'agaterekazina muntu bavuga ko leta y'u Burundi atagushaka ifise mu gukurikirana abagirwa n'ivyaha umushikirizamanza kizigenza repubulika y'u Burundi avyamira kure mbere akemeza ko ubutungane bw'u Burundi hari n'amadosiye bwakoze ku mabi yakozwe kuva mu bibiri na cumi na gatanu maze akaba yashikirijwe sentare mpanavyaha mpuzamakungu leta y'u Burundi yaciye isaba ubutungane kwegeranya ivyo bwakoze mu ntumbero yo guhana ivyo vyaha nayo iraheza ibirungikira uwo mushikirizamanza turizeye ko uwo mushikirizamanza yegamiye sentare mpanavyaha mpuzamakungu azokorera ku makuru twamuhaye kuko ibiri muri ico cegeranyo atashingiro bifise agaca ahagarika amatohoza y'intangamarara akareka inzego z'ubutungane z'uburundi zikabandanya akazi kazo ico cegeranyo muri make kivuga ibijanye n'ihagarikwa ifungwa ry'abantu ritekubwe n'amategeko inuzwa ry'abantu gusinzikariza ubuzima kiremwa muntu hamwe n'igandagurwa ry'abanyagihugu riri mu minwe y'inzego z'umutekano hatibagiwe amabafatiye ku gitsina naho biri uko hagati ya leta y'uburundi na sentare mpuzamakungu mpanavyaha hatangiwe kubicuka kibi kuva ivyo cegeranyo kitarabaho umugabo w'abahinga batatu bakoze ico cegeranyo bagenywe n'ishirahamwe mpuzamakungu oni ngo batohoze mu kiringo c'umwaka kw'itosekagwa ry'agaterekazina muntu mu burundi ryabaye kuva mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uwo mugwi washyizweho inama y'umutekano ya oni itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu leta y'uburundi yarawiyamirije ibicishije mu myiyerekano yatunganijwe mu mihingo itandukanye y'igihugu byongeye mu kiringo c'indwi imwe irenga gusa ibiro vy'umuryango mpuzamakungu vy'atakazina muntu mu burundi vyaciye vyugagwa ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kw'icumi n'uko kwezi nyene igenekerezo ya cumi na gatatu ukwezi kw'icumi inama nshingamateka y'uburundi yaciye yemeza ko uburundi bugiye kuva muri senteri mpuzamakungu mpanabyaha icemezo c'uko urundi buvuyemwo cashitse irahe kuwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu naho biri uko nk'uko amategeko agenga iyo sentare ibivuga kugira ngo uburundi buve burundu muri iyo sentare ikiringo c'umwaka kibanza guhera uhereye aho icemezo c'ukuvamo catangiwe aho bigeze rero ni ukuvuga yuko hasigaye ikiringo ca baba ukwezi n'igice kugira ngo umwaka uhere uburundi buve burundu muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha i bujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika fidelite noneho jean bosco ndarurinze reka kwakire kuri aya matohoza ya sentare mpanabyaha mpuzamakungu arayiwe rero yagiye mu myiyerekano y'urwaruka mu ntara ya kirundo bakoze urugendo rwatunganijwe nyine n'ihuriro ryabo kandi ni urwari rushyigikiwe n'abajejwe intwaro jean bosco aratubwira uko byari bimeze
aho hari mu gitondo cy'uwa gatandatu mu gisagara cya kirundo mu rugendo rwatunganijwe n'abaserukira ihuriro ry'urwaruka mu ntara ya kirundo indirimbo zo gushima imana nizo zumvikanye cyane umukamani we nyingo sinzomuheba umbebara muyaga sinzomuheba yaduturije umwansi sinzomuheba hakumvikana ivyivugo vyamiriza ivyegeranyo bitandukanye n'imbyino zishyigikira umukuru w'igihugu petero nkurunziza kubandanya aje imbere urwo rugendo rwashyigikiwe n'abajejwe intwaro rucungirwa n'inzego z'umutekano imbere yo guha ijambo uwuserukira ihuriro ry'urwaruka mu ntara ya kirundo misa agusitani arongoye komine ya kirundo yabanje kumenyesha igituma intwaro yifatikanije n'urwo rwaruka uno munsi rero twaramutse twifatikanya n'urwaruka nabwo nyene rukunda amahoro nk'uko kuwa gatandatu uheze twifatikanyije n'abadanira igisoro vya politike kugira ngo twiyamirize amarementanya tudasira kugirirwa n'abanyamahanga dusabe rero kubera imana yadutambukije mukwemera amashyi menshi imana yacu mukomere amashyi imana yacu idushikanye uno munsi hariho bagwankabiyago batari bazi yuko uburundi buzoshika ino saha uwitwa viatere habimana niyo yafashe ijambo ku izina ry'ihuriro ry'urwaruka mu kirundo yavuze ko abahinga batatu barungitswe n'akanama ka oni kajejwe umutekano bakoze nk'abacangero ku cegeranyo baherutse gusohora asigura ko bagamije gushingira impigi abahungabanije umutekano w'igihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikivyerekana ni uko abacangero bigize abahinga mu gutororokanya ibyo binyoma n'amarementanya bakoranye n'impunzi z'abarundi majana atanu hamwe na ka kagwi k'inkorabara duhejeje kuvuga na cane cane ko abo bagize abo bigize abahinga mu burundi basabira abo bapfukiste gukurwako intari kiretse ko yiyamirije ico cegeranyo avuga ko cambika iceye abategetsi uwo yaserukiye ihuriro ry'urwaruka mu kirundo yiyamirije ibivugwa ku rwaruka rw'imbonerakure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi muri iyo raporo basaba ngo uburundi bworengutswa muri ya sentare y'igitugu c'abazungu yirahe mu buholande kugira ngo indongozi mwitoreye n'intwari zamye zirara rubunda kugira ngo igihugu kigume gitekanye ngo barengutswe bacirirwe urubanza mwiyumvire namwe iryo bara ngo imbonerakure ngo nakagwi k'iterabwoba ngo karica ngo karakora ibya mfura mbi n'ayandi mabi menshi none mwebwe aho mubaye mubona ibyo bivugwa ku mbonerakure ari byo abanamba ni ikinyoma cyambaye ubusa turazi neza ko abambika ibara imbonerakure atakindi kibababaza keretse ko babahora umwete wabo wo guteramira amahoro n'umutekano ubuserukira ihuriro ry'urwaruka avuga ko umugwi wo kumenya ukuri no kurekureranira cvr ari bo bokora amatohoza ku vyabaye mu burundi yanasavye ko umugwi utegura guhinyanyura ibwirizwa shingiro ko boheraheza igikorwa cyawo kugira ngo ibizoba vyahinyanyuwe bishigwe imbere y'abarundi bavyemeze canke babihakane mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
leta urwaruka n'abacengezi bariyamiriza amatohoza ya sentare cpi ihuriro ryabo mu burundi ryakoresheje imyiyerekano mu gisagara cya bujumbura umurwa mukuru uyu munsi umunyamakuru wacu eloge wirika neza yabikurikiranye
aha ni mu kibanza cyitiriwe ukwikukira ko Burundi hagati mu gisagara ca Bujumbura niho abakenyezi bavuye mu ntara zitandukanye bari bahuriye imbere yo gutangura urugendo rwabo babanje gusenga bongera berekana akababaro mu kwicara hasi umwanya utari muto mw'ibarabara mu gutambuka bagenda bashikiriza ivyivugo vyiyamiriza raporo y'abahinga batatu bigenga ba ONU baherutse gusohora basaba sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI kugurura amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 ariko rero bamwe ntibari bazi neza icyabazinduye tuzi imyaka mirongo irindwi n'itanu nkaba nje guceza hamwe n'abandi ikibuko cyacu cyandujeye cya pita wacu igihe bagomba kumugwanya natwe rero tuje turamusigikiye uvuga nde mushikiye dusigikiye umugambwe wacu twaje ku rugendo rw'amahoro no kwiyamiriza amabakorerwa abakenyezi turonka ijambo abakenyezi turonka ijambo mu gihugu cyacu cy'u Burundi jewe naje ku butumire batutumiye tuze kunezerwa mu gihugu cyacu nta kindi ntanezerewe kubera iki kuko tuhagaze twese abo twabyaye abuzukuru twese turi kimwe ngaha wobura kunezerwa gute hari n'abandi bazi neza icyabakuye mu mihana yabo niyamiriza ireme ntajya ibinyoma baguma babesha ngo mu rundi ngo hari ubwicanyi kandi buhari twe dutembera neza turakundana ntawica uwundi umutu n'umutuzi twese dufatanye mu wundi ibyo rero baguma babesha twebwe turabyiyamiriza jewe icya mbere ahubwo nshima imana ko yadushikanye amahoro na jemva mu ntara ya bubanza rero twashaka kubiyamiriza ibyo binyoma byirwa birarementariza igihugu twashaka kubyiyamiriza nico cyatumye tuva mu ntara ya bubanza twaje mu rugendo rw'amahoro no kwiyamiriza izo terabwoba ziremantanya z'ibinyoma ko bavuga mu burundi twamaranye turiko turicanya atabi biriho niba bari bo bashaka kubizana ntibabisubize iyo babikuye twebwe umuhutu n'umututsi turafatanye mu nda impamvu kwishe ntibajyane turiyamirije izo rementanya z'ibinyoma igihugu cyacu kiba amahoro abana bige neza umukuru wacu pita nkuru nziza turamushyigikiye indirimbo zihayagiza imana nazo nyene ntizahaze mu rugendo rw'abakenyezi kibuga cha Tampete hafi kiyaga cha Tanganyika ni habari mu rugendo barurangirije aho bahumviye amajambo Menedori Nibaruta icegera c'umukuru w'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi yavuze cyabakabuye ibyo si rya mbere babikora baramaze kwandika ibintu byinshi cyane ku cyacu cy'u Burundi ndetse nk'ababyeyi rimwe na rimwe twatera tuvuga tuti turabasabiye ikigongwe ariko tukavuga tuti bibaye kenshi babwiye kurenga urugero haraheze hafi imyaka ibiri irenze bari ku cyacu cy'u Burundi twamama nk'ababyeyi twamama muga hari igihe umubyeyi hagera igihe agahana mu gihe umuntu umwana ariko arigenza nabi ubu rero twashimye kubasabira ibihano kuko nabo baradusabira ibihano kandi bakadusabira ibihano ata kintu kiboneka twagize ata kintu kigaragara berekana tutazi iyo bagiriye raporo batigeze badushikako kugira ngo batubaze nico gituma twavuze tuti nyabuna ubu hageze yuko bahanwa kimwe mu bihano bifuriza nibaruta yakitubwiye twe twavuga tuti rero nabitwarire mu rwego rwa afurika bareke afurika ikore umenga sinzi ikintu barondera kuri afurika turavye kahise k'igihugu nagiye ko ndabivuga ni ukuvuga bafise akantu kuva na kera bashaka gutoteza afurika nkavuga nti afurika nibatureke twigenge nibareke dukore bashaka dukorabore muga bareke kuducinyiza nk'uko umenga nituri abantu abakenyezi basabwe gusinya urwandiko bamwe bakibaza ko baherewe amafaranga nibaruta arabisigura reka data wanje ijya mikonosi yo kugira kugira ngo babahembe amafaranga abarundikazi ahubwo twavuye hasi si irya mbere dusinya ibintu nk'abijya twama twasinya ibintu bizoja na declaration twatanze kugira babone abarundikazi uko bangana wavyiboneye wenyene isinzi y'abarundikazi uko bangana babone abagize ivyo bintu ko kenshi hari igihe bumva ibintu ukamenga ntababikoze twashatse kwerekana rero abarundikazi mutandukane kwabo uko bangana kuko uwaje ngaha wese twamusaba gusinya kugira ngo bije ko kuri declaration tuzotanga muri oni turetse iri huriro ry'abakenyezi na leta yariyamirije icegeranyo c'abo bahinga batatu bigenga ba ONU mbere umushikanganje w'agati y'akazi na muntu Martin Ivyabandi yemeje ko ingingo zose zofatirwa Burundi zishingiye kuri iyi raporo buzoziyamiriza inama nshinga amateka nayo ikaba yashinze umugwi w'abashinga amateka 12 bazokwiga ibiri muri iki cegeranyo Eroje Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
kaze mwumviriza igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
yayayayaya mbega yemwe niyoga ikuno munsi ntasa bijya fiyakire wowe kumva uri kuravuga ko utaronka icyo woga kandi ubona gutyo eh washaka ko ari jewe na nyoko tukuvomera amazi ungana gutyo kandi utaguhaye Ega simvuga amazi y'ipapa uvuga ikino ejo ku mugoroba nurujije ikibido n'inkono ahubwo navuga agasabune ntaheze nugatana hayi umva rero twumvikane uno munsi niwo woga amazi masa ndaguha amafaranga ijana nasigaje kuko nasumye ejo aho utahera urayihitana nta kundi sinoja kuyizana hariya hose nowava nshererwa none ko uno munsi uzindutse cyane na make reka zinzindutse musigaye mutangura kare mu- kuruta uko mwahora
dutangura twara dutangurira nuko nyine ejo ntarose akanya ko gusubira hamwe ivyigwa nagira je karije mba ndakubitiza ko akajisho oka nuko mwana zifiyakire yego papa ibyo ubu nta kurira gafiki suko nyene ubona nanjye iyo nakura ababyeyi banje bamaze gutahura akamaro k'amashuri najya sindamura agasabuni ubu nanjye mba ndi mukuru nk'abandi da nuguri ntugire umwikomo je nzokwiga uko nshoboye kose mugabo mbona ivyo ubu n'uwize arabura akazi n'imiburiburu ukaba wize haraje ubona ibintu byizanye ugasanga urakaguye ivyo vyo erega umuntu arakorera imana igahezagira
ntabwo nyine mbega papa ugura ku byo twavuganye ejo ni ukuri utabinyibukije jewe hakagira icyo nokwibuka erega hageje ubu sinari ncumva ibivugo nari nishinze abagabo bari aho bikomereye Mm, nywa amacupa atatu yose usanga bwategeye yo amacupa atatu cudege atatu arabana twigana muri numva bihaye ngo n'atanu barayanwa atanu eh bakiri ku ntebe y'ishuri aha aje atanu eh muzurabe nawe ko ari ico bazovamwo none wari wambariye iki kiraba atari ikintu kirondera amafaranga emwe n'amafaranga nyene nta kintu ayayayayaya ubuyobozi bw'ishuri bwatubwiye ko umwana wese ateza gutanga amafaranga yo kugura ibikoresho byo muri laboratoire Eh.
none ngo ntangaye reka si menshi hazoza cyane kwisabira diregiteri nkabanda yarondera ngira ngo fiyakire urabona ko ntokwima ikintu kandi ndagifise papa ni ukuri je ndakwizeye gose gose gose ndazi ko utonyima ikintu gifise mugabo ntiyari menshi emwe nuko nyene turi bakene ni igihumbi n'atatu gusa igihumbi n'atatu kuri jewe muri kino gihe si make muga je ndabizi kandi n'ahatari make jewe simbona ko ndi mukene burya ndakubwire gafiyaka yego papa umukene n'ubukenya umutima hajya ugiye uraganya Sa?
ubona abandi ibyo bafise ukumva inzigo ngo bobo baratunze ntaco upfa ushitseko wewe ukura amaboko mu mpunzi ukoreye ibyawe hajya imana yaravyanditse none ga papa kw'ishure mvuge ngo iki erega bavuze ko mu minsi z'utatu batayatanga ataza kwinjira mu ishuri nari mfise makeya Sa?
kandi ndazi neza yuko utayatangiye rimwe batazokwemerera gutanga igice yego nuko ntabaseza gutanga inusu kuko uyatanze baca bagura urupapuro rwemeza ko wayatanze ndavyumva mpava ndondera akanya nje kuraba umuyobozi ndamusabe ntibakwirukane mbe ndayarondera suko mugabo umenye yuko niwaba utigenza neza ku ishuri arashobora kunyankira emwe migiro jana ngende mugani wawe aho uzira direkiteri yakubwira ngene ifata mu ishure kandi ndazi ntugaya
mbegete zanje zashaje uh mana ndarusha n'ukuri mama izo mbegete zose ko wazisohoye uzijanye hehe ehe ive wamaze gushika sitwo nyene nishinze ibikorwa vya hano none mpava asanga mu mirima vyahagaze ubwira uje mu mirima ga mama ego ngira nje kuraba abakozi bariko bimbura vya bigori vya bigori izi mbegete nizo tubiduga namwe mama nanje tuca tujana mu mirima Nize wewe ntitujana kuko urarushe kandi urashonje kuri izo mpuzu turaba indya urye yoyahasha mama reka tujane ndabatwaze canza kurya mwana ni ukuri wowe nta by'imirima nzogutuma we ni ugucungana na- n'ikaye gusa ikaye nta ngorane mama ndagusabye tujane nshica n'imisigati iyo ndayikuzanira naho ushaka umuganda wayo wowe gumaho ni waruhuka uce wiga mama kwishure mba ndiko ndiga nimirira noca nguma niga none ndeka nduhuke na gato yibasi mama ive wewe wibagiye ca kibazo ca leta mwimirije gukora ushaka kizokunanira yo mama Sa.
oya kandi hasigaye iminsi mike gusa kirya nzogitora nta bwoba n'ukuri kugitora rero ni sawa mwaba utize neza ntaco woshobora iga rero ibindi nzovyikorera mama mugabo wewe muri iyi minsi usigaye ukora cane uguma wiruka mu mirima gusa erega ive nyirutse ntimwoza kurondera ibibatunga na kazoza kanyu ntugire biroroshe nicyo gituma natwe twogufasha mama erega natwe mama ubu ntitwobura ico dukora nawe ukaruhuka yego oya mwene mwige gusa nkawe bagayive urumva kugira uje mwihiganwa shaka ko wowe uwa mbere kandi mama nk'uwoza ubona birabaye Imana, novyinira hehe nosara ariko mama uzohava ugwara kubera akazi kenshi nta kazi kica mwana jewe ntegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ntihagire ico mubura uracari muto ariko niwakura uzoza urabona ko mu buzima utarusha atacushikako na cane cane iyo ufise abana kumburuha kubera twebwe ego mwana kugira yaba ari inda yanje mba mpangayikuko oya mugabo ive ndaryohewe kubona ndabafise kandi nkaronka n'ico ndabagaburira ubu ntakubesha nzokwita ku rutare kugira ngo muronke ivyo mwifuza nka kurya kw'abana bafise basi
Eh, none ninde yari yakubuje kwinjira kandi hari huguruye eh? ntuvuge ngo ari wantinye
oya nawe ntusinogutinya Mm.
mugabo ga nyakubahwa musitanteri Eh, yewe sinshobora guca imbere y'uwantanze ku murongo Eh.
oya nukuri Hmm.
iyo ntashoboye kuzinduka kare Eh.
nemera nkarindira oya ntaco mwamwitiranya ibintu Mm.
iyo wowe uje ku vyerekeye iterambere Eh.
sico kimina bajya bazanye ibintu vy'amatati usanga bari kumenana umutwe Mm.
erega nyakubahwa musitanteri Eh, urabona eh.
ivyubu umuyaga ntucubaha umuyaga Mm.
jewe nanka ko bohava abantu Bande.
emwe twebwe ko twakuze kera batwigisha gusonera ubukuruta Mhm.
none uba utigiye ubwo rwaruka bw'uwo Eh.
barashobora no kuguhenura
wari umuntu yokuba akaguhenura muri no komine kamupfasoni hanje ubwo mubeshe nawe aho batonsunura mbaye nde reka sha reka ibyo tubireke nyakubahwa Eh.
narinda kuzaniye ya raporo ya bimwe turiko turarangura ku mutumbi wacu oya nawe uvuga ngo tubirekere ngaho gamupfasoni hanje Sa.
burya ibintu vyose vyama bipfiraho nyene igihe tutomenya ico dutegerezwa gusonera Eh.
niba ivy'iterambere ntaco vyotumarira ibyo birumvikana nyakubahwa musitanteri Ehe.
na twebwe iminsi yose iyo turi mu bikorwa by'iterambere Mm.
guma nkebura urwo rwaruka ngo rugumane indero runtu ntiwumva nyene Kuko umuntu atakaranga akaba Eh.
atayakabanga icyaje mupfasoni yanjera Sabwe.
niko twama twebwe tugerageza kwereka ugwaruka inzira nziza Mhm.
ngabo akaba n'abandi bantu atakindi kiba yagicinga atari kubahuvya Hmm?
umva yambura irasubiriye guhinda mbega yemwe igira isubire kugwa n'ikiraro kiraho ubu ho ngira ngo gica giheba gikoroke eh Yego.
none uno munsi wace kimeze gute Mm, mm, mm. sigaho nyakubahwa sigaho ubu nta muntu w'imodoka yoshobora kugicako Yemwe.
ntumbarire.
reka n'ukuri nariko ndategura nyene nzoza kuraba ibintu biteye igomwe mwampaye muri no raporo yanyu urumva ngo nta modoka irengana iyo emwe gayi reka reka reka Mm.
ubu atari moto ehe hamwe n'amakinga n'amaguru gusa Eh.
nta kindi corengana n'ukuri
none imirima yo imeze gute ubwo ko mbona imvura ari nyinshi ntizohava iyonona nko ku mwaka uheze nyakubahwa imirima yari myiza cyane bazi Mm.
ingorane n'iyi mvura nyene mugabo mugani wawe Mm.
dusaba imana ntihasubire kugura ubura hari umwe gwagwa umwaka uheze mu kwezi kwa kane ha oya nawe no Sa.
bya twabonye ntibizosubira Hmm.
Mm.
ubu muyizi gute ujya mupfasoni hanjye ra ndabwira icyo gituma abantu bagiviseho bakirima hagutse ari ukugerageza kuzabura hatera ibiterwa by'ubwoko bwose na cyane cyane nka bijyana mbumbarugo ibijumo n'imyumbati eka n'ibindi nyene nk'ivyo yego twagerageza nyakubahwa na twebwe Ah, aho ni n'aya sawa mashyirahamwe wumva turimwo Eh.
hanini n'ay'uburimyi n'abadafite amatongo turakotesha tukarima Mhm.
byeze naho tukagabura umwimbu aho ni neza cyane Mhm.
ntakeka ndazi neza ko aho uri ibikorwa bihaba aba ari byiza cyane none gahanje icyo kira wavuze mugifitiye imigambi nyabaki
w'amatama mbega kumpamagara agasakisaki n'amagi ngigiye kubyemera ko dusubira kurara turanyagirwa nka mico
none ga yemwe jewe ushaka ngire gute ushaka nurira inzu ndagufashe gusakara cane
ubutigura bwose bwaramenaguritse nagira tuya dufume dushyira ko amahuba cyangwa ibyatsi turabe ko twozibiza rino vano umwanya ntayaronka yo kugura ayandi matigura ariko mama wanje namba atari ugutinya kwawe canke ubujyajya bwa Ni muramu iki?
ubwo buri kuravuga gusakaza ubwatsi None.
ntuba n'utwo dutigura wadukuye kugashurira amabati mbega ivyo uriko uravuga n'ibiki aho matama n'ivyo uri kurandatira nangwa ivyo mvuga birumvikana gute mbe nk'ubu Eh.
urazi igitigiri c'amafaranga batanze ko kimaze kuri mwene nyoko bikera mbarire urakizi igitigi cy'amafaranga None.
batanze igitigi cyo cyo ntaco nzi mugabo kubona kikoko si make eh si make none aho uganya urondeye ico usakaza inzu amafaranga ufitiye ububasha ariho ubuzwa n'iki kugura amabati yo gusakara inzu tukava muri ino nyakatsi uti amafaranga mfitiye ububasha matama Eh.
Eho. Ah, ibintu by'umuryango ni ukugenza buhoro buhoro ati kugenza buhoro buhoro Eh.
nanje ndakubwiye nti umufa w'imbwebwe unyoga ugishuje uko uteba ni kujya mwana w'abakobwa carondeye ico yakoresha hanyuma uza ugarura akenge atayagifise jene nari ndiye ko yokwibwira Ati, ko akazontuma ko yokwibwira.
tukabivuga Ah, ah. ishinge kuguma ngaho ngo uzohamagagwa ninde urabonage muri faranga ninde Hmm, ukabura ati gutwenga kugemura amafaranga none bavuga ngo nje kumwaka ni deni afitiye saya bamugemuriye ya ajya sayo bamugemuriye ahubwo nayo bishuye mwene wanyu Yarahe nugira ngo yaje?
oya none Mm.
ugira ngo wewe ntiyafashe Eh? nico gituma rero ruminata atoya ajya wenyene kuko nawe uzoseruka ku baguserutse kuko uri mwene wanyu vyumva uvyumva bivuga amatama ndabyumva kandi na jewe sindi umwana ka- canke sindi kinyaganwa nka ruminata n'umupfakazi asigwa na mwene mama Eh, ico nzokora je ndakizi
wowe ukiyizi mugabo ntaco uriko urakora ngo werekane neza yuko ukurikirana ibisiga vya bikera wibagiye ivyo wiyemeje amakungu akoranye ijambo wavuze rishire mu ngiro biboneke biboneke Ah.
bigaragara Eh.
mbona hari arenge ngira ntangure ndamugendere buhoro buhoro Eh, je ndagorobeza gukamazi ryanka Ye? Eh? ivyo vyo kugorobeza Eh, vyo niyumvira ko nayo.
atari vyo woshira imbere kubera mbe ni kuki worinda kwikinga agahumbezi ujiwe Agahumbezi?
arinda kwinyegeza
oya si ukwinyegeza amatama wanje none ni iki nuko jigiye akiri muto adashobora kuzuka amaziga nka zose Eh, kandi ku mugoroba kenshi na kenshi urazi ko aba ariko arasubira mu vyigwa
ivyo ndavyumva kandi na jewe ndashobora kuja ndaguherekeza ngafasha mugenzanje eh? uri kurakama nanje ngasha ndagufatira inyana
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambiro abasezeye nawe ubutaha
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda natwe turabasezeye tubifuriza kugira umugoroba mwiza gusa mbibutse ko mu makuru twabagejejeho twibanze ku kwiyamiriza amatohoza ya sentare mpanabyaha mpuzamakungu ku burundi Umushikira- umushikirizamanza kizigenza wa repubulika y'u burundi nyandwi silvestre yabigaragaje abakenyezi n'urwaruka nabo babigaragaje maze rero ndabashimiye cyane mugire umugoroba mwiza mukomeze muryoherwe na radiyo yanyu ijwi ry'amerika